aho urukundo rw'imana rwuzuye mu mitima ibintu byose biba bimeze neza imibabaro yose yavuye ku cyaha iba yavuyeho kuko urukundo rwa yesu ruba rwayikijije oh mbega ukuntu ndumuhigwe byose byarahanaguwe muri we nta kindi kintu gikeneye nta kindi kirenze icyo gikeneye uretse kwinjira cyane mu ibahari y'urwo rukundo aho urukundo rw'imana rwuzuye imitima kwikunda birahagarara kuko ahari ukwikunda urukundo narwo rurahagarara ntiruba rukigaragara ariko tumwihaye rwose urukundo ruca rusesekara muri twebwe kandi tukaguma tugaca tubaho tutagira akarohe gushikaho ishusho ya wa mwagazi w'intama igaragara muri twebwe ahari urukundo rw'imana rwuzuye mu mitima amahoro n'umunezero bica bigaragara umuntu ntasubira kuvuga nabi cyangwa bibi kuko urukundo rwa yesu urukundo rwa yesu rutugira abato akeneye kwigaragaza rwose muri twebwe gushikaho dusa nawe dusa nawe rwose oh mbega intumbero nziza turindiriye igitsibo kandi nacyo tuzogishikira kubw'urukundo rwa yesu mbega ukuntu n'umuhirwe urukundo ruhoraho rw'imana rugaragara muri yesu oh mbega igitangaza cy'ubuntu urwo rukundo rwasesekaye muri jewe oh yesu nusubire watse umuriro w'urukundo rwawe kugira ngo umwe wese ashobore kumenya ko ari mwemu wawe ari kuri twebwe bendata bakundwa na bashiki bacu mu mwami kubw'uyu munsi wo kwicisha bugufi imbere y'imana no kuyegera turi kumwe na mweneta frank turabaramukije mwese turabaramukije turabaramukije abaje hano n'abari ku murongo ngurukanabumenyi ku isi yose mu izina ry'agaciro ry'umwami wacu yesu kirisito umwami ashimwe kubona dushobora kandi gukoranira hamwe mu izina rya yesu atakitubujije amahoro twaje hano kugira ngo dushobore kwibonera kandi umwami wacu kandi dushobore kwitega ukuza kwiwe kugiye gushika vuba umwami atugirira ubuntu kandi azo tujyane twese azogarukira mu bwiza bwiwe ameza y'umwami ariko ibifungurwa byinshi ntidushobora gushimira umwami uko bikwiye kubona ashoboye kutwemerera kandi kumva ubutumwa buhumetswe na mwemu biciye ku muntu yahamagawe kubikora kuri uno w'iyinga wa pasika dushaka kwibuka dufite amashimwe muri twebwe igikorwa gikomeye cyane cy'ubucunguzi cyashikijwe igorogota haheze imyaka ibihumbi bibiri rero nk'ijambo ry'intangamarara nashaka gusoma igice cyose cya esaya mirongo itanu na gatatu esaya mirongo itanu na gatatu igice cyose ninde yemeye inkuru zacu kandi ukuboko k'uhoraho kwahishuriwe nde kuko yakuriye imbere yiwe nk'ikironge kandi nk'agashami kava mu ivu rigadutse ntiyari afise ishusho nziza cyangwa ikundiro kandi aho twamubona ntiyari afise ubwiza bwotumye tumwifuza yarakengerwa agahurwa n'abantu yari umunyamibabaro yarazi ntimba icyo ari cyo yakengerwa nk'umuntu abandi bahisha mu maso habo natwe ntacyo twamwibajije ko ni ukuri ni zacu ntimba yishize ko ni yacu imibabaro yikoreye ariko tweho twamwiyumviriye nk'uwakubiswe nk'uwacumiswe n'imana akicurikirizwa n'akabonge nyamara yacumitiwe ibyacu bicumuro yajanjaguriwe ibyacu bigabitanyo igihano kituronkesha amahoro cyabaye kuri we kandi imishishagu yiwe niyo idukiza twese twari twarazimiye nk'intama twese twagiye isabagire umuntu wese mu nzira yiwe uhoraho amuremeye kugabitanya kwacu twese umurongo w'indwi yaracuranguzwa yamara akarendeka ntiyakura k'umunwa nk'umwagazi w'intama ujanwa mu ibagiro canke nk'uko intama itekereza imbere y'abayikemura niko atakuye k'umunwa mirongo munani yakuweho no kugirirwa nabi no gutsindishwa mu bo mu rungano rwiwe ninde yabishyize ku mutima ko yakuwe mu isi y'abakiriho ibicumuro by'abantu banje nibyo yakubitiwe mirongo w'icyenda bageze ko ahambwa hamwe n'abanyabyaha asangira imva n'umutunzi mu gupfa kwiwe naho ataka ibi yakoze kandi ataguhemana kwari mu kanwa kiwe yamara uhoraho yashimye kumujanjagura yaramubabaje hazotanga ubugingo bwiwe kw'ikimazi cyo gukuraho ibyaha azobona urubyaro rwiwe azoramba ibyo uhoraho agomba bizoshitwa neza no kuboko kwiwe umurongo wa cumi na rimwe abonye ibiva mu bise by'ubugingo bwiwe bizomuhaza mushumba wanje agororoka azotuma benshi baheshwa ukugororoka no kumumenya kandi azokwishira ku kugabitanya kwabo nicyo gituma nzomugabanganya umugabane n'abahambaye kandi azogabura iminyago n'abanyenkomezi kuko yasutse ubugingo bwiwe akageza ku gupfa agaharuranwa n'abanyabicumuro yamara ubwiwe yishize ku icyaha cya benshi kandi asabira abanyabicumuro bihuye n'isezerano ry'iyiwe yesu yaranesheje urupfu kuzimu n'imva yaduhaye ubucunguzi buhoraho mu mwemu mu bugingo no mu mubiri yatugize bazima ku bwamwemu wiwe turashobora gusoma ibyo mu baroma igice cy'umunani umurongo wa cumi na rimwe abaroma igice cy'umunani umurongo wa cumi na rimwe ariko bisanzwe mwemu wiyazuye yesu imukuye mu bapfuye aba muri twebwe yazuye kirisito yesu imukuye mu bapfuye izozura n'imibiri yanyu ipfa ku bwamwemu wayo aba muri mwebwe gushika hano rino jambo ry'igiciro kandi ryera ry'imana si cyo mu mwami wacu akaduha twese kubw'ubuntu zino nkomezi z'ukuzuka zitugira abazima duhaguruke dusenge data twese mwizigirwa turagushimiye bivuye mu mitima ku bw'ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera ku no wiyinga wa pasika ntidushobora kwibagira ibyiza byose wadukoreye warababariye amakosa yacu yose kandi waradukijije ubumuga bwacu bwose warabohoye ubuzima bwacu bukura mu iborero maze utwambika ubuntu n'imbabazi nk'igitsibo warakoze kubona waraje ku isi kugira ngo usangangure ibikorwa bya wa mugwanizi warakoze kubona waratwemereye tukaba abanyabyaha bababariwe kandi tugashobora kuba inyegu yawe kuva isi itararemwa mana ushoboye byose ukuzuka kwacu nako kuri hafi nuhe umwe wese muri twebwe duhe twese ubwo bushobozi bwo kuzuka butugira abazima ewe mana turanezerewe kandi turagushimiye kubona warabiduteguriye kubona waraduteguriye umubiri wo kuzuka kugira ngo tuzoshobore kubana nawe mu bihe bidashira mwami ntuduhezagire uyu munsi mu buryo budasanzwe ntuhezagire bimwe bidasanzwe umushumba wo kwizigirwa kandi umuhe mu busaza bwiwe imigabane ibiri y'inkomezi n'ubuntu kandi uhezagire iminwa yiwe igihe aza kutubwira ubutumwa ntudufashe kugira ngo twese turabe kuri wewe gusa kuko niwe watanguje ukwizera kwacu kandi ni wewe uzogusozera ntemu wawe yera aze kuri twebwe twese uyu munsi niko dusenze tuvuga twese mu izina ry'igiciro izina ryera rya yesu amen bene data na bashiki bacu bakundwa mu mwami ndabaramukije mwese bivuye ku mutima kuri uwiyinga wa zurich turabashimiye kandi ku bw'imigisha mwatwifurije n'ishengero ryose kuri uyu wiyinga wa zurich kandi turashimira imana ku bwa bene data bene data bakorera imana mwenda data Baumgartner, mwenda data Schiller, mwenda data Keller. mu ijambo ry'intangamarara twamaze kumva ibya nkenerwa mu byo tubwirizwa kwiga ko uyu munsi hano turavuga iby'ubucunguzi bwashikijwe ku musaraba igorogota hano turavuga ku kuntu umwami wacu n'umucunguzi wacu yaje kuri twebwe akambara umubiri kandi akishyirako amakosa n'ibyaha byacu byose kandi nk'uko byanditswe ngo igihano kituronkesha amahoro igihano cy'ibyo twakoze byose cyaguye kuri we cyashyizwe kuri we kugira ngo dushobore kuronka amahoro kandi kubw'imishagu yiwe twararonse gukira indwara yesaya mirongo itanu na gatatu ni igice cyiza rwose muri bibiliya yose kandi turashimira umwami wacu si uko gusa byanditswe ariko kandi byacitse ukuri kw'imana ku musaraba igorogota ego bene data na bashyitsi bacu dusigaje ikintu kimwe tubwirizwa gukora icyo nacyo ni ugushima kandi tukemera mu kwizera ibyo yaduhaye byose imbabazi ukwiyuzuza n'imana ubuntu agakiza ibyo yaduhaye byose ibyo yaduhereye byose mu mucunguzi wacu dushobore kwibonera mu buzima bwacu ibyo umwami yakoze ku bwacu ku musaraba ibyo yakoze ku musaraba yabikoze ku bwawe ku bwanje ko ariho wari uri ko ariho nanjye n'arindi kuko niko byanditswe ngo yishyizeho yishyize ko amakosa yacu n'ibyaha byacu twebwe twese twebwe twese reba kino kintu kivugwa hano mu ntango y'igice cya mirongo itanu na gatatu cya esaya ngo ninde yemeye inkuru zacu ninde yemeye ubutumwa twavuze aha ni ibintu bihagaze atari ugupfa gusoma gusa atari ugupfa kubivuga ko ubutumwa ariko ikibazo gikomeye ni iki gikurikira ngo ninde kabaza ninde mu mahanga yose mu ndimi zose twebwe twemeye twebwe twizera ubutumwa bwavuye ku mana imbere yo kugaruka kwa yesu kirisito mbega twarabwakiriye kandi twongera turabwemera n'imitima yacu yose mbega twarizeye bwose ubutumwa buvugwa ku byabaye igorogota kandi mbega twaremeye ku bw'ubuntu ko bigira icyo bikoze mu buzima bwacu ego turashimira cyane umwami uno munsi turaza kuraba muri make inzira y'umukiza wacu inzira yajanye umukiza wacu ukuntu yaciye igetsemane kugira ngo ashobore gushika igorogota igetsemane yaravuze ati ukugomba kwanje nikuba ariko gukoreka ariko ukugomba kwawe gukoreke hanyuma atagenda yikoreye agakengegwe kose ugusuzugurwa kose yari yikoreye byose ku bakeneye kumenya neza na neza ibyamusikiye ku nzira y'umusaraba nibasome ibice bitatu vya nyuma muri ziriya njiri uko ari zine muri icyo gihe amosozi y'amashimwe aca akoroka ku bw'ibyo umwami wacu yakoze ku bwacu ku bw'ubuntu ubu rero turasoma iyindi mirongo yo muri bibiliya dusomere mwenda taboko reka dusome muri yohana gatatu umurongo wa cumi na gatandatu yohana gatatu umurongo wa cumi na gatandatu kuko urukundo imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira amen bene ndata na bashiki bacu turashobora kuvuga ku by'urukundo ariko imana yagaragaje urukundo rwayo mu gucungura ku bw'ubuntu ibyaremwe byari byarazimiye kandi natwe twarimwo mu kubakura mu gukura ibyaremwe abaremwe mu kugwa maze itugira abana b'imana ku bw'ubuntu twarahawe gucika abana b'imana twarahawe gucika abana turabahungu n'abakobwa b'imana ndabasabye ibi bintu mubifate nkama ndabasabye mubifate nkama imana yaradukunze cyane cyane wewe na jewe yarakunze abari mu isi ku buryo yatanze ku bwacu umwana wayo w'ikinege agasesa amaraso yiwe bendatara bashiki bacu amaraso yabanje guseseka ku isi ku butaka ariko umwami yaciye yinjira aheraho mu ijuru ajanye amaraso yiwe bwite kugira ngo ashobore kuyatangira ahera cyane ku isanduku y'isezerano ashobore kujyanayo amaraso yo kutuvugira ese ukuntu twabwirizwa gushima ndabasabye mwizere ko imana yadukunze cyane mubyizere kandi turabimushimiye ijambo ryasomwe ni umwe mu mirongo yo muri bibiliya yankenerwa cyane nuvuga mirongo wankenerwa cyane dufise mu isezerano rishasha tubandanye dusome reka dusome mu bikorinto ba kabiri igice cya gatanu umurongo wa cumi n'icyenda bikorinto ba kabiri igice cya gatanu umurongo wa cumi n'icyenda niko kuvuga yuko imana yari muri kirisito yiyuzuza n'abari mu isi ntiyabaharura ko ibicumuro byabo kandi yatubikije ijambo ry'umwuzuzo imana yacu ishimwe imana yari ngaha ku isi muri kirisito kandi yarashikije igikorwa cy'ubucunguzi kandi turashobora kuvuga iby'ukwiyuzuza n'imana tugashobora kuvuga iby'ubucunguzi twahamagariwe kuvuga ubutumwa bwiza bwuzuye bushitse agakiza gashitse ubucunguzi bushitse mu mwemu mu bugingo no mu mubiri ego umwami wacu abishimigwe iyi mirongo uko ari ibiri irahuye na esaya mirongo itanu na gatatu umwami wacu ashimwe kandi ashyirwe hejuru tubandanye dusome reka dusome abikorino igice cya gatanu umurongo wa mirongo ibiri ure dusome umurongo wa mirongo ibiri abikorino bakabika igice cya gatanu umurongo wa mirongo ibiri nicyo gituma turi ntumwa mu gishingo cya kirisito imana isa n'ibingingira muri twebwe turabinginga mu gishingo cya kirisito mwuzure n'imana amen uno munsi kandi ni itegeko imana yatanze niko imana yabitegetse igikorwa imana yadutumye mu butumwa ntituvuge gusa iby'iherezo ry'ibihe ntituvuge ubutumwa imana yarungitse gusa ahubwo kandi dushimangire dushimangire ku bucunguzi bwashyikijwe ku bw'ibyo rero turashimira imana kubona dushobora kuvuga ubutumwa bwiza bwavuye ku mana atacyo dusize kandi tugashyiramo ibintu byose bitabwirizwa kuburamwo ukwihana imbabazi guhindurwa abasha kuvuka ubwa kabiri kuzuzwa mwemu yera turashobora kubishyiramo byose mu butumwa bwiza tuvuga kandi tugashobora kubaho tukibonera ibyo bintu mu buzima bwacu ku bw'ubuntu umwami wacu ashimwe tubandanye dusome reka dusome abaroma igice cy'umunani umurongo wa mirongo ibiri na kabiri abaroma umunani mirongo ibiri na kabiri kuko tuzi yuko ibyaremwe byose binihira hamwe bikaramukirwa hamwe kugeza n'ubu umwami wacu abishimirwe ibyaremwe byose birarindiriye gusubizwa nk'uko byari biri mu ntango ku itanguriro nk'uko byari bimeze imbere y'uko habaho kurwa aho intambwe n'umwagazi w'intama bizoshobora kurishiriza hamwe aho hatazoshobora kubaho ikibi ku isi kandi turazi yuko byegereje ko igihe kiri hafi igihe kiregereje cyane kandi ko ibyaremwe byose birindiriye na twebwe ubwacu turarindiriye turindiriye gukurwa mu bishira dushigwe mu bitabora tubandanye dusome dusome abaroma umunani umurongo wa mirongo ibiri na gatatu kandi si icyo gusa ariko natwe abafise umushuzo wa mwemu natwe nyene tunihira mu mitima yacu twiteze gucika abana b'imana niko gucungurwa kw'imibiri yacu amen amen ese ukuntu ijambo ry'imana ryatweretse neza umugambi w'agakiza si byaremwe gusa ariko kandi n'abizera bose barindiriye gukurwa muri ino mibiri ibora kandi ibyo bizoba aho umwami wacu yesu kirisito azogarukira uko kugaruka turakwiteze tudakekeranya ko gushobora gushika umwanya uwo ari wo wose kandi nk'uko mwe mu wa kirisito aba muri twebwe imibiri yacu ubushobozi bw'imana buzogira mizima imibiri yacu ipfa nk'uko umucunguzi wacu yaje ayambaye umubiri upfa kandi uwo mubiri upfa ukaba warambaye ukudapfa maze umwami wacu akaba yarashoboye kuvuga ati nari narapfuye ariko ubu ndi muzima ibihe bidashira natwe twahawe ubugingo budashira kandi tuzobaho ibihe bidashira umwami wacu ashimwe ku bw'ubucunguzi bwashikijwe tubananye dusome reka dusome dusome dusome mu bifilipi igice cya kabiri abifilipi igice cya kabiri umurongo w'umunani kandi yabonetse afite ishusho nk'iy'umuntu yicisha bugufi araganduka no gushitsa ku rupfu kandi urupfu rwo ku musaraba abifilipi igice cya kabiri umurongo w'umunani niko byagenze umwami wacu umukiza wacu umukiza wacu yaraciye bugufi arumvira twese turazi ibyashikiye adamu adamu ntiyaracumva ijwi ry'imana yumvira ijwi rya eva ariko eva nawe yari yamaze kumvira ijwi rya wa mwansi hanyuma haca haza ukutizera ukutumvira nukugwa umucunguzi wacu yaraciye bugufi arumvira arashyitsa no ku rupfu urupfu rwo ku musaraba kandi ukumvira kwiwe kwaciye natwe kudushikako twebwe abacunguwe kwaraje kuri twebwe kuko ibyari mu mucunguzi bitegerezwa kandi bizoba mu bacunguwe niko byanditswe bivugwa ku mwami wacu ngo ngiye kwa data ari we so ku mana yanjye ariyo mana yanyu yohana mirongo ibiri mirongo cumi n'indwi ujya mwe muyera nyine yaje kuri mariya maze azana urubuto maze umwana w'imana aravuka niwe mwe muyera nyene aza kuri twebwe maze akarema muri twebwe ubugingo bushasha buva ku mana turashimira imana cyane bivuye ku mutima ku bw'ibyo tubandanye dusome dusome abanyefeso igice cya mbere umurongo w'indwi abanyefeso igice cya mbere umurongo w'indwi muri we niho duherwa gucungurwa n'amaraso yiwe niko guharirwa ibicumuro byacu nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri nk'uko itunga ry'ubuntu bwayo riri amen atari ngo tuzohabwa ariko ngo muri we twahawe atari tuzohabwa ariko guhera ubu dufise uguharirwa ibyaha kwiyuzuza n'imana n'agakiza gashyitse turabifise mbere n'atarabasiki bacu ni mu nkundire ndabivuge guhera muri kano kanya ukuzuka kwiwe nicyo kitwemeza ko natwe tuzozuka twabambanywe nawe twapfanye nawe biciye mu mubatizo nk'uko bivugwa mu baroma gatandatu kandi twahambanywe nawe mu rupfu rwiwe kugira ngo dushobore kugendana ubugingo bushasha tugendana nawe mu bugingo bushasha ibyo ni ibintu ni ukuri kw'imana kwagaragaye mu buzima bwacu umwami wacu abishimigwe hano dushimangire kuri kino kintu ngo muri we twahawe atari ngo tuzohabwa ariko muri we dufise ubucunguzi twahawe ubucunguzi guharibwa ibyaha amaraso yarasesetse kandi ibyo imana yari ifise byose yarabiduhaye ku bw'ubuntu muri yesu kirisito izina ry'iwe rishimwe tubanange dusome reka dusome muri mariko cumi na gatandatu umurongo wa gatandatu mariko cumi na gatandatu umurongo wa gatandatu arababwira ati ntacyo mwumirwa ntazi yuko murondera yesu umunyanazareti umwe yabambwa none yazutse ntari hano heraba aho bari bamushize heraba aho bari bamushize amashimwe abe ay'umwami wacu ubu rero tugeze ku izuka ry'umwami wacu n'umucunguzi wacu mukundwa ntakiri hano imva iragaragara yarazutse ni muzima umwami wacu ashimwe nk'uko byari byaravuzwe kandi bigashimangirwa n'umwami wacu ngo ku munsi ugira gatatu kandi ibyo byose byabaye nk'uko ibyanditswe byari byavuze buri jambo ry'imana ryose ryarashikijwe ku birabana n'umunsi yabambwa mu masaha mirongo ibiri n'ane harashoboye gushika ubuvugishwa mirongo ibiri na bune bwo mu isezerano rya kera ubuvugishwa mirongo ibiri na bune nibwo bwashoboye gushika byose byagenze nk'uko imana yari yarabivuze iciye mu bavugishwa bo mu isezerano rya kera ryose umwami wacu yarazutse ni muzima hareruya tubandanye dusome dusome abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa cumi na kabiri abaheburayo igice cy'icumi umurongo wa cumi na kabiri ariko wowe amaze gutanga ikimazi kimwe cy'ibyaha cy'intahava avyagira iburyo bw'imana amashimwe aba y'umwami wacu buri mwaka umuherezi mukuru yabwirizwa kwinjira ahera cyane ajanye amaraso y'imyaga z'intama ariko umucunguzi wacu yinjiye rimwe risa ajanye amaraso yiwe y'igiciro kandi yera ayajanye ahera hahera ahera cyane ahari isanduku y'isezerano hari ahari isanduku y'isezerano n'igicaniro cy'imibavu ajanye ubucunguzi buhoraho ndabasabye bino bintu mu bifate nk'ama bendatari bashiki bacu ntimureke ugukekeranya ngo gufate icicaro muri mwebwe ntimureke ukutizera ngo gufate icyicaro muri mwebwe ariko mwizere burundu ko umwami wacu yinjiye by'ukuri aheraho mu ijuru kandi ko yashikije ubucunguzi buhoraho ku bwanyu ku bwanje ubucunguzi buhoraho umwami wacu ashimwe nimubyemere mu kwizera amen tubanange dusome dusome abayoburayo igice cy'icumi umurongo wa cumi na gatatu abayoburayo igice cy'icumi umurongo wa cumi na gatatu aheraho arorera igihe abansi biwe bazohindurirwa indava yo munsi y'ibirenge byiwe umwami wacu ashimwe ararindiriye we nk'uwaneshereje igorogota gushikaho abansi biwe yamaze kunesha bazocika indava munsi y'ibirenge byiwe kandi turazi twese yuko twegereje cyane twegereje cyane rwose ukugaruka k'umwami wacu kandi turazi twese yuko umwami azosozera igikorwa cyiwe cy'ubucunguzi ari kumwe n'abiwe kandi abansi bose yanesheje bazocika indava yo munsi y'ibirenge byiwe kandi tuzoganzanya na kirisito umwami wacu umucunguzi wacu akaba n'umwami wacu dushimire umwami mbega hariho uwundi murongo wa bibiliya tubwiza gusoma reka dusome abahebura igice cya cumi umurongo wa cumi na kane abahebura igice cy'umurongo wa cumi na kane kuko ikimazi kimwe aricyo yatunganishije rwose abezwa ukazoshitsa ibihe bidashira amen bene data n'abasiki bacu uyu ni umurongo wo muri bibiliya ukomeye cyane rwose ubwa mbere twumvise yuko umwami wacu yashikije ubucunguzi buhoraho ubu rero ubu rero ngira nsabe mwenda tabok asubire asome uwo murongo kandi dusome abahebura igice cy'icumi umurongo wa cumi na kane kuko ikimazi kimwe aricyo yatunganishirize rwose abezwa ukazoshitsa ibihe bidashira naho mu kidagi basobanuye bavuga ngo ngo kuko biciye ku kimazi cyatanzwe rimwe abemera kwezwa yabashikije ku ntumbero gushyitsa ibihe bidashira abemera kwezwa rero yabashikije ku ntumbero gushyitsa ibihe bidashira barashyitse ku ntumbero o umwami wacu ashimwe umucunguzi wacu yaritanze wese kandi akeneye ko natwe tumwiyegurira burundu kandi dushobore kuzosangwa turi muri we mu ijambo ry'iwe mu kugomba kwiwe kandi dushobore kwezwa kuko isezerano rihabwa abemera kwezwa abo nibo bazoshika ku ntumbero nta muntu n'umwe azoshikira intumbero tuko tugenda tugana ko aciye mu nzira ziwe bwite ariko abazoyishikako nabo bemera bakezwa biciye mu ijambo ry'ukuri none tuzokwezwa ryari twezwa ryari twezwa iyo twakiriye muri twebwe amasezerano yo mu ijambo tukayakira nk'ibintu bizima bivuye ku mana tukizera n'imitima yacu yose kandi gutyo rero tugahita tugira umugabane ku byo imana iri kirakora muri kino gihe uko niko dushobora kwezwa rimwe risa mu kugomba kw'imana no mu ijambo ry'imana kandi tugashobora gushikira intumbero turiko turagana ko kandi ndabyizera ndabyizera kuko byanditswe ngo ngo umugeni wiwe yiteguye ndabyizera kubera ko handitswe ngo umwami azogaruka kandi abasinziririye muri kirisito bazozuka natwe duhindurwe duce tuzamugwa twese hamwe mu bwiza bwo mu ijoro ibyo tubona ko bisa naho bidashoboka imana yarabyoroheje yaratumye bishoboka kandi turabyizera kandi tuzobyibonera amaso mu yandi tubandanye dusome reka dusome mu byahishuriwe yohana cumi na rimwe umurongo wa cumi na gatanu ibyajoro na cumi na rimwe umurongo wa cumi na gatanu umumarayika w'indwi avuza inzamba mu ijuru hakurikira amajwi arenga ati ubwami bw'isi buhindutse ubw'umwami wacu n'ubwa kirisito wiwe kandi azohora ahangamye ibihe bitazoshira azahora ahangamye ibihe bitazoshira amashimwe aba y'umwami wacu bene data n'abashyitsi bacu twebwe abamenye kandi tugashobora kuvuga mu kwizera twebwe abemeye ubukozi bwa mwete bwanamu turashobora kuvuga mu kwizera tukavuga tuti yari uvugishwa n'imana yasezeranywe yabwirizwa kuza imbere y'uko wa munsi uhambaye kandi uteye ubwoba wuhoraho ushika kugira ngo ashobore kugarura imitima y'abana b'imana ku kwizera kwa ba data ibyo turabyizera n'imitima yacu yose ariko we yarashimangiye cyane ku murongo muri bibiliya umurongo akenshi cyane yarawushimangiye ku murongo mu byahishura n'igice cy'icumi kandi mu byahishura n'igice cy'icumi hariho isezerano ko igihe umumarayika agira indwi azovuza inzamba ko ibanga ry'imana rizoba riheraherejwe rishikijwe hano rero twasomye ko umwami wacu azoshira azoca atanguza inganji yiwe rero abansi biwe bose bazoba bashyizwe munsi y'indava y'ibirenge byiwe bene atarabashiki bacu mwene ataburamu yabaye intumwa ya nyuma y'ishengero kandi yatuzaniye ubutumwa bwa nyuma kugira ngo busubize ibintu byose mu buryo kugira ngo ibintu byose bigaruke mu buryo kandi ibyo biri ko biraba imbere y'amaso yacu umwami nabishimigwe ibyo biri ko biraba mu isi yose mu bagize ishengero mugeni bose ariko nimwibaze mu byahishije uruhande igice cy'icumi isezerano rivuga ngo ngo mu minsi y'umumarayika girindwi ahazobagira avuza inzamba batandatu bari bamaze gushitsa amateka ku isi biciye mu kuvuza inzamba ku isi ubu rero turashyitse ku gice cya cumi na rimwe cy'ibyajoro yohana ahanditswe ko urusengero ruzopimwa hakavugwa iby'ibango ry'ubukozi rya bya byabona bibiri abo nabo bakaba bazokora imyaka itatu n'igice kandi bya bihumbi ijana na mirongo ine na bine bigashyirwa k'ikimenyetso mu miryango cumi n'ibiri y'abisirayeli reka ndabibabwire uno munsi za nzabya z'uburake n'izasukwa maze amateka yose agashyitswa ku isi yose kandi bigashobora gushyitsa ibibwirizwa gushika inyuma y'izamugwa muri icyo gihe rero hazoshika ijambo rivuga yuko umwami wacu azinjira mu nganji yiwe ntihazosubira kuvuga ibya satani ntihazosubira kuvuga ibya satani ntacyo umuntu azosura kumva kivugwa kuri satani azotererwa hari ikuzimu afungirweho imyaka igihumbi kandi hake hugagwa ntawe uzosubira kumva havugwa ibya satani ntawe uzosubira kumubona ariko umwami wacu mukundwa niwe azoganza reka dusome kandi umurongo wa cumi n'indwi dusome kandi umurongo wa cumi n'indwi ibyahise uruhande igice cya cumi na rimwe umurongo wa cumi n'indwi ibyahise uruhande cumi na rimwe umurongo wa cumi n'indwi bati turagushimiye mwamushobora byose uriho kandi wamyeho kuko wabiriye ububasha bwawe buhambaye ukima hareruya turazi twese yuko umwami wacu azogaruka nk'umukwe kugira ngo ajyane umugeni wiwe mu mazimano y'ubukwe ariko inyuma y'imyaka indwi iyo nganji ikitangura ubu rero natwe turashobora kuvuga ko tuzoba turimwo mwami turagushimiye kuko uzotangura inganji yawe turagushimiye kuko umwansi atazoba akiganza aha na hariya ariko turagushimiye uko niko bizogenda bene atabasiki bacu dushimire guhera uno munsi umwami wacu kuko azosozera igikorwa ciwe hamwe n'ishengero ryiwe yacunguye tumushimire kubona izamurwa rizoba tumushimire kubona ibintu byose bizogenda nk'uko byanditswe hanyuma hanyuma turagushimiye mwami mana ushobora byose kubona kubona kubona utanguye kuganza kubona utanguye kuganza kandi ko natwe dushobora kuganzanya nawe nk'abami n'abaherezi ibyo byose biriko birashika kandi ababwire biri ku rugi isozerwa ry'ibintu byose riregereje ku buryo dushobora kuraramura imitwe yacu tugashimira umwami guhera muri kano kanya mbega hari uwundi murongo wo muri bibiliya tubwiriza gusoma reka dusome umurongo wa nyuma wo muri bibiliya dusome umurongo wa nyuma muri bibiliya petero wa mbere igice cya kane umurongo w'indwi ariko umuhero wa byose uri hafi nuko ntimuhugumbe mwirinde kugira ngo mubone uko mushishikara gusenga amen bendita basiki bacu muri kiriya gihe petero asunitswe na mwe mu yera yaranditse aravuga ati ati twebwe turimo twebwe turiho muri kino gihe iherezo umuhero wa byose uri hafi ntimuhugumbe mwirinde kugira ngo mubone uko musenga mwirinde mu bintu byose mucamo muri buno buzima mwirinde ntimuhugumbe nta kindi dusigaje atari ugushimira umwami wacu ntidushobora kwinjira ngo tuvuge ido n'ido ibiri ko biraba muri kino gihe cyacu ariko niba petero yaranditse ngo nimba petero yaranditse ati umuhero wa byose uri hafi twebwe rero turashobora kuvuga tuti emwe ure umuhero uri hafi cyane kuko tubona ibyavugishwe muri bibiriya biriko birashika imbere y'amaso yacu haba ku bijyanye na israel turaraba ibibera i moscou turaraba ibibera i kiev turaraba ibibera hano tukarabibera hariya mu isi yose kandi nk'uko byanditswe ngo amahanga yose azohagurukira yerusalemu ngo ahagwanye kandi nivyo duhejeye kumva duherutse kumva mu nama nkuru ijejwe umutekano y'ishyirahamwe mpuzamakunguni amahanga yose yahagurukiye kurwanya isirayeli ivyanditswe bizoshika kugira ngo vyose bishobore gushika nk'uko vyanditswe bendata na bashiki bacu kino kintu numva kiri ku mutima yuko nobwira abizera b'ukuri bose bari mu mahanga yose bari mu ndimi zose no mu mahanga yose tugeze ku iherezo iherezo ry'iherezo ry'igihe cy'ubuntu kandi n'amasaha ya nyuma ni umwanya wa nyuma imbere y'ukugaruka kwa yesu kirisito kandi turatandukanya ibitegerezwa kuba imbere y'izamugwa n'ibitegerezwa kuba muri ya myaka indwi izokurikira izamugwa haba ku bijyanye na israel haba ku bijyanye n'ibizobera ku isi yose ariko turashimira imana ku bw'ijambo ryiwe ryera kandi ry'igiciro byose biranditswe hano gushyika ku ijuru risha n'isi isha umwami wacu ashimwe mu nganje y'imyaka igihumbi byose bizobera hano ku isi umuvumo niwe uzobanza gukugwaho umuvumo uzobanza ukugweho wonyine ariko abantu bo bazokomeza kubaho ariko inyuma y'imyaka igihumbi hazobaho ijuru risa- risha n'isi nsha oh imana yacu ishimwe ku bw'umugambi w'ubucunguzi umugambi wera w'ubucunguzi uwo natwe twashyizwemwo uwo natwe turimwo imana ibahezagire mwese kuri uyu wiyinga wa zurika turifurije abadusobanura mu zindi ndimi kugira ngo imana ibafashe turifuza ko imana ibafasha abadusobanura mu zindi ndimi barongogwe namwe muyera kugira ngo bashobore guronka amajambo nyayo muri buri rurimi kugira ngo bashobore gusobanura neza ibintu uko bibwirizwa kumera uhoraho imana ariko arasozera igikorwa ciwe reka twongere tubisubiremwo umuhero wa byose uri hafi ntimuhugumbe nimwirinde mwirinde mu buzima bwanyu mucamwo mwirinde mu ngo zanyu mwirinde mu buzima bw'ishengero mwirinde mu buzima bwa misi yose hagati yanyu mu bantu biyoroheje ku buryo dushobora kubaho ubuzima buhimbara imana ubuntu bw'imana bubane nabo bose bumva ubutumwa bwavuye ku mana und so gewiss kandi nk'uko tuzi yuko umwami yamanutse mu gicu kidasanzwe cy'indengakamere maze agahamwe na taburanamu igikorwa cyo kuzana ubutumwa buzitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa kirisito ubutumwa buzoca bukwiragira isi yose so ist es kandi niko byagenze Am- mwenda Aburahamu ahejeje gutaha Botschaft yarazanye ubutumwa hanyuma ubwo butumwa nabwo bwarajanywe mu isi yose auch wir sind natwe turashimira übertragen imana ku bwa buno butumwa bwavuzwe mu myaka ishize buriko buragenda bugarukanwa busubirwamwo ingendo zo kuvuga ubutumwa gukwiragiza ubutumwa ntizigikenewe kandi ntizigishoboka ariko biciye mu butumwa buca kungurukana bumenyi bwavuzwe mu myaka ishize turashobora kubwira ubutumwa abo mu mahanga yose no mu ndimi zose kandi abo bose bagiriye ubuntu imbere y'imana barizera buri jambo ry'imana ryose barashobora kwezwa mu ijambo kandi bazoshobora gushitswa ku ntumbero bagenewe ibihe bitazoshira ndabasavye musome iyi mirongo yose musubire muyisome iyi mirongo yose muri bibiliya woraho imana bahezagire ego turasubiye kubaramutsa kandi bene data bose na bashiki bacu bose bo mu mahanga yose no mu ndimi zose turabaramukije kuri uno wiyinga wa zurich kandi turazi neza tuzakekeranye ko mu gihe cyacu umwami wacu azosuzira igikorwa ciwe izina ryiwe nirihabwa icubahiro ibihe bidashira amaraso yiwe y'igiciro yasesetse ku bwacu nashimwe ego turashimira imana ku bw'isezerano yagiranye natwe ku bw'amaraso yasheshe ku bwacu ku bw'amasezerano yose yadusezeraniye yarayashikije yose mu buzima bwacu izina ryiwe ryera izina rya yesu izina ryera rya yesu rihabwe icubahiro kandi rishimwe haleluya amen oh nuze tujane igolgota uze urabe ibyabaye ku bwawe ku musaraba hajya niho yababarijwe kandi yaragusengeye hajya niho umwami wacu yapfuye ku bwawe asuzugurwa n'abantu baramukengera umwami yarapfuye ku bwawe oh ingo uj- tujane igologota umucunguzi w'isi ariko aravirirana hajya igologota uwo muntu wasuzuguye ariko aravuga n'ijwi- ariko aravuga n'amajambo ahari ku musaraba ati ngo byose birarangiye kandi ibyo yabikoze ku bwawe oh ngo tujane igorogota kuko harya ijuru ryaraje ku isi riratwegera oh raba yesu yikoreye ibyaha byawe igihe yari ku musaraba yapfuye yuzuye umubabaro umukiza wawe ibyo yabikoze ku bwawe